bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze nk'uko nari nsanzwe nkorera ku itanganyika nanze nzohora nkora nk'abandi kugira ngo ndabe icyo byomfasha n'abana banze dutegure ejo hazoza heza kuri ibyo burobyi ndabishimye tugiye kuza turaronka utudagara ngiye mu mazi nzoha nanjye umugenzi wanjye nawe ataroba abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo badondagura ivyo ubwato baraye baronkejwe n'ishirahamwe adra buzobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose iyo nkuru co kimwe niyerekeye kutumvikana kuri hagati y'amakoperative yimba amabuye n'umucanga n'ubushikiranganje buraba ivy'agataka mu gihugu c'uburundi turabigarukako mu bushikiranganje bipfuza yuko abakozi bakora ivyo bikorwa bategekanirizwa kazoza ayo makoperative nayo bakarahira bati ntivyokunda kuko ata amasezerano dufitaniye ido n'ido ni muri kino kiganiro ariko mbanze ndababwire muri make ko umunyeshuri w'imyaka cumi n'umunani yaraye yishe abantu cumi n'icenda akomeretsa abandi mirongo itanu muri kaminuza mu ntara ya crime yahoze ari igihugu ca ukraine igipolisi kivuga ko uwo munyeshuri yarashe yitwa vladislav losclav wo mu gisagara ca kelsh amaze gukora iryo bara yahavuye nawe yiyahura umuvugizi wa perezida w'uburusiya dmitri peskov yavuze ko perezida vladimir putin w'uburusiya yategetse ko haba amatohoza yongera ahuza imiryango yabuze umuhuza w'abanyekri Crime muri ico gisagara yabwiye abanyamenyeshamakuru ko banshi mu bapfuye ari abanyeshure komite y'igihugu hirwanya iterabwoba mu Rusiya yavuze nayo ko abapfuye bose bishwe barashe bitandukanye n'ivyavugiwe n'ivyavuzwe n'abategetsi basiguye ko bishwe n'igisasu caturukije haraheze imyaka ine Urusiya bwigarurira intara ya Crime yahoze ari igihugu ca Ukraine repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu yagabishije ko ishobora kwitwarira makungu angora inyuma y'aho ico gihugu cirukaniye impunzi z'abanyekongo ibihumbi amajana abiri kongo isaba leta angora gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane abakoze ico gikorwa kigayitse ku bwabo ivyo vyashikirije n'umushikiranganji w'imigenderanire she okitundu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru kinshasa igipolisi ca angora mu ndwi iheze casiguye ko abo cirukanye ari abanyamahanga bacuruza ubutare bwa diyama mu buryo bunyuranye n'amategeko ibihumbi mirongo itatu muri abo birukanywe barakubaguwe abandi baricwa nk'uko vyemezwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca kongo mu ntango z'ukwezi muribuka yuko igihugu ca angora cari cirukanye abanyekongo bashika ku bihumbi amajana abiri baba mu bwihisho mu buraruko bw'intara ya runda norte ihana urubibe na kongo ibihumbi vy'abanyagihugu muri Haiti ejo kwa gatatu biriwe mu myiyerekano yo gusaba umuco kw'inyuruza ry'amafaranga harurwa amamiliyari di atatu n'amamiliyoni umunani mu madorari yavuye mu gisata c'ibitoro igipolisi c'ico gihugu cararashe abari muri iyo myiyerekano hakomereka abatari bake mu gihe bariko batera amabuye abandi baturira amapine nk'uko bishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Port-au-Prince mu kwezi kw'icumi na kumwe mu bibiri na cumi n'indwi komisiyo idasanzwe ya sena yagirije abategetsi barenga cumi muri leta y'uwahoze ari perezida michel marteli kuba aribo banyuruje ayo mafaranga y'ibitoro radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba muca muja kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara tubahaye ikaze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu ibihugu bifasha uburundi n'ishami mpuzamakungu onu bisaba leta y'ico gihugu kugira ibiganiro n'amashami mpuzamakungu yigenga yahagarikiwe imirimo muri ico gihugu mu itangazo ivyo bihugu na onu vyashize ahabona vyemeza ko ingingo yo guhagarika ayo mashirahamwe iriko iragira ingaruka mbi zitari nke ku buzima bw'abanyagihugu mugenzi wacu bujumbura raymond zimana yacishije amaso kuri iryo tangazo maze adutegura ino nkuru ivyo bihugu vyagize ico bishikiriza ku ngingo y'igihugu c'uburundi yo guhagarika ibikorwa vy'amashirahamwe yigenga mpuzamakungu ntibihurikiye mu bumwe bwa buraya leta zunze ubumwe za amerika igihugu c'ubuyapani igihugu ca kanada igihugu ca suwise hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni mu itangazo vyasohoreye hamwe ku wa cumi n'indwi ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'umunani ivyo bihugu bifasha uburundi n'ishirahamwe mpuzamakungu vyemeza ko vyafashe nkama ingingo ya leta y'uburundi ihagarika ibikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga kandi bishima ko harayatanguye gukurikiza ivyasabwe kugira asubire gukora naho vyemeza ko menshi muri ayo mashirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa abo bafasha uburundi bemeza ko ayo mashirahamwe yaburabujwe gukora ari ntangere mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu nk'uko biri muri iryo tangazo abo bafasha uburundi bemeza ko ayo mashirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemwo nko gufasha mu kurwanya indwara za malariya umugera wa sida no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi ibindi ayo mashirahamwe yafasha nk'uko vyemezwa nabo bafasha uburundi nibijanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu gutanga ifumbire ku barimyi gufasha mu bijanye n'umuyaga nkuba ivyo kwiyungunganya hamwe n'ivyo kunywanisha abarundi cane cane ugwaruka bibutsa leta ko igice kinini c'imfashanyo ziva muri ivyo bihugu n'ishirahamwe mpuzamakungu oni bicishwa muri ayo mashirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishikire abanyagihugu abo bafasha uburundi bakemeza ko ihagarikwa ry'ibikorwa vy'ayo mashirahamwe rifise ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu c'uburundi bagashima ko amwe muri ayo mashirahamwe aze yaratanguye kubaza ibijanye n'amategeko yo muri bibiri na cumi n'indwi agenga amashirahamwe mpuzamakungu yigenga ivyo bikazotuma ashobora gukora yisunze amategeko y'uburundi na mpuzamakungu mu bijanye n'intwaro n'ubutunzi nk'uko bisabwa n'abatanga uburyo muri ayo mashirahamwe abo bafasha uburundi basaba ibiganiro n'imibonano hagati y'impande zose kugira haboneke umuco mu vyo gukurikiza amategeko ku bijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu burundi mbere bakemeza ko bofasha muri ivyo biganiro kugira ibikorwa vyo gufasha abanyagihugu kugira bashikira iterambere rirama bibandanye ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga yafashwe n'inama nkuru y'umutekano kwa mirongo bibiri na gatandatu ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu nama yamuhuje n'abarongoye ayo mashirahamwe akaba yasavye ko ayo mashirahamwe yiyandikisha gushasha yibangikanije ibintu bine harimo kwisunga itegeko ribagenga kwiyemeza gucisha amafaranga yabo mu banki nkuru y'igihugu no gukuraho ubusumbasumbane mu myaka itatu bufatiye ku bwoko nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga gukoresha abahutu bangana n'ibice mirongo itandatu ku ijana abatutsi nabo bakangana n'ibice mirongo ine ku ijana ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika nana bice ku masonga mu kanya nk'itangura hari ukutumvikana kuri hagati y'amakoperative yimba amabuye n'umucanga n'ubushikiranganje buraba ivy'agataka mu burundi ubwo bushikiranganje busaba ayo makoperative kurihira amafaranga ategekaniriza kazoza abakozi bimba ayo mabuye muri ineses kubavuza no kubambika imyambaro ibakingira impanuka bene ayo makoperative nabo bakavuga ko kurihira abakozi bitoshoboka mu gihe ata amasezerano y'akazi abahuza n'abi bimba kuko bahembwa kwibeni bujuje ayo makoperative kuva kuno wa gatatu ntiyemerewe gukora kubera ico kibazo mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana adufite ibindi kwino nkuru inyuma y'umwaka umwe basabwa kwiyunga mu makoperative kugira ngo bahabwe uruhusha rwo gukora abakorera mu gisata co kwimba imisenyi n'amabuye bongeye guhagarikwa kwimba kigo obm kijeje gukurikirana uko ubutare n'agataka bicukugwa mu burundi bavuga ko basanze ayo makoperative hari ivyo atujuje bibatuma bongera kubahagarika gushika bujuje ibisabwa n'ibizi teofile aserukira ikigo obm mu karere ko hagati mu burundi ari ngo inzu umushinganji yarashikirije kugira ngo amasita ace yongera kugurugwa twasanze rero bari bagumye bakora mu gihe izo ngingo ushyize ku masi tubona ko ibyo umushikiranganji yavuze bitari bwatungana harimo uko abantu bwiza kuba bamaze ku- kugira amatwarete bakaba bakoroteye amasite yabo hari ibinogo bakabifurira hari ibyo gukingira abakozi wamenye ko ama- kugira ngo amasite akubri- asubire gukora ariko ibyo bintu biba byubahirijwe nk'uko iyo ngingo izi ngingo z'umushikiranganji zabishikirije twari kubibutsa rero kubera ko twabona ko batari bashyize mu ngiro nta kiza imbere nta n'ikiza n'inyuma ni ingingo zavuzwe zifatanye zose kugira ngo lisite isubire gukora ni uko ibikwiriye ibyo byose bisabwa n'amategeko munezero blaise aserukira abadandaza bafise amabeni avuga ko bimwe mu byo basabwa n'ubushikiranganji ari amananiza no gufata umuntu umukozi ukoresha mu gucu- mu gucukura umusenyi mu mwonga urumva agacupa abanareti gacikubwira ati udotegereza gufata urya muntu acukura urya musenyi hajya mu mazi umujyane ku- kugira asirasi mugirire asirasi umujyane kumukotiriza muri anis- muri anisesi atakontara mufitaniye Ku- ku ibeni yinuye niho muhembana nibyo badutegeka mwatwe twabonye ko bidashoboka turarindiye twabuze aha twavuze dukira nayo tumira aha twa- twebwe n'imiduga imwe imwe iri ngaha batubwiye byara mu rupangu mubike kandi twarahise n'amatoro za data transipara reka turishyura ibihumbi amajana indwi indwi kandi dufite amadokima amadokima imisi amadokima ntazoduhagarikira claude nduwumwe aserukira abadereva bakoresha amabeni ati iyo ngingo ni nshya mugongo kuko bari baratubwiye ko winjiye ku isite ubanza kubaza yuko iyo site yarisha bakakwereka impapuro ubonye bazifise ugapakira bakaguha iresi kugira mu nzira niwe wanahura n- n'uwukorera obm akagukontorora aze kubona ko wapakiriye aharisha mugabo rero bobo ubu baje bavuga izindi ngingo nyene zitorohereza bavuga yuko aba ba- be- bene amakoperative yarishe amasite bategerezwa ngo no gukurotira eh, mu misozi sinzi kubona nk'uriya musozi wa gisagara wewe wokurotira wose ukawuheza ubu ukurotiye ni- nibi- n'ibirembaremba basenya usanga babitwaye nta matafari woza kubakisha ngo uriko urakurotira site siri jean donald aserukira abafise amasite yimbwamo umucanga n'amabuye avuga ko izo ngingo zije kubasubiza inyuma mu gihe baheruka kuriha amahera menshi mu kuriha amasite twi- hari amategeko batu- badutegeka ko dutegereza gukurikirana hama ayo masite turariha n'amahera menshi ubu bahengere tugeze hagati haciye haza ayandi izindi ngingo ziza ziyongera kuri ya mategeko nko kuri ya asiranse umuntu umuntu mudafite nayo na kontra obere turayiriha ku mezi atatu atandatu ayo mahera yacu ahoneyeyo dusaba neza umukuru w'igihugu wacu yuko ushobora kudutunganiriza tugaheza kuri ayo konti eh, iyo kontra yacu twasinyaniye biheze udashobora kubikurikiza agataha ubu- ubikurikiza agakora abasanzwe bakora akazi ko kuropora umucanga n'amabuye bapakira imiduga nabo nyene babona ko izo ngingo ziza zitorohereza akazi kabo shimira imana nestor aropora umucanga mu mwonga wa kajonzi komine nyabihanga intara ya mwaro baduhagaritse ngo tutaguze amajire n'amabotine ngo n'amarori ibijya ibotine ntiwabijyana mu mazi bica bikunaga hajya uteye igipawa ntakuboka idubuta ijire nayo yoyo n'impuzu uba wambaye naho ikanya yo iruma kigira kabiri nako urabona nk'intuze nk'amarori ntabwo kwambara uri mu mazi kuko azarakoroka kubera umuzungu agirika twe tuzi yuko wambara uduhuzu nyere tworoshe mu mazi kugira ngo hajya uteruye igipawa hajya uzungazunga kikagufata ufashe hasi umera neza uragira ishimikiro mugabo wambaye ibotine nta kamaro tubona byatumara byatabitunaka nta nicyo twokora abo bakorera mu gisata co kwimba amabuye n'imicanga basaba umushikiranganji ajeje ubutare n'agataka gusubiramwo izo ngingo ku neza y'abanyagihugu igitega vigena antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
Mu gihugu cy'u Rwanda naho umugwi w'abakenguzamateka washizeho ngo uca ijya n'ino ibibazo vyugarije abasangwa butaka bo muri ico gihugu utangaza ko umuce munini w'abo banyarwanda utaja mu masomero impamvu y'ico biva ko mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu i Kigali Asumta Kaboyi.
hashize amezi abiri itsinda rya sena rigiye mu turere twose tw'igihugu kureba imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka senateri w'imana konsoro ukuriye iri tsinda atangaza ko ikibazo gikomereye aba banyarwanda ari uko batabashije kwiga iki cyiciro cy'abanyarwanda twasanze gifite abana benshi batiga iyo umwana atashye akagera mu rugo akabura icyo arya ntabwo asubirayo ngo n'ubundi avuge ejo nzasubira kwiga ntariye ariko noneho tugasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji bw'ababyeyi byagaragaye mirongo icyenda ku ijana by'aba- by'aba banyarwanda bane- ntabwo baba barize ikindi gishobora guca intege ugasanga ni umuntu uri gucukura inu- imicanga ahantu yarangije kaminuza ibyo rero bigira ingaruka ku muryango aho n'uwari ufite gahunda yo kwiga avuga ati ubundi sinjya kwiga nka mwene runaka yaragiye ntacyo byamumariye n'ubundi turi gutobana urwondo leta imaze imyaka icumi itanga amafaranga azafasha abana bo muri iyi miryango kwiga ariko hari uturere dutandatu abasenateri basanze tudafite umwana n'umwe mu basigajwe inyuma n'amateka wagiye kwiga hari aho bigera mu karere bagasanga nta mwana bafite muri muri segonderi amafaranga akajya mu buhinzi ariko none icyo kintu cyo kubajyana muri rusange dusanga atari byo twasabye rero ko by'umwihariko iki cyiciro nacyo kidakomeza kugendera mu bandi habaho kugishyiramo imbaraga mu buryo bw'umwihariko abasigajwe inyuma n'amateka bavuga ko bafite urubyiruko rwarangije kaminuza rusaga mirongo itandatu ubu rwasubiye mu murimo wabo wa gakondo wo kubumba nyuma y'uko babuze akazi mukayiranga monica ni umwe muri urwo rubyiruko umaze imyaka itanu arangije kaminuza mu ishami rya kontabirite amaze imyaka itanu arangije mukayiranga na musuye wabo mu rugo mu murenge wa mugina mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo namusanze ari kumwe na benshi bo mu muryango we barimo kubumba mu gitondo ndabyuka nkajya kuzana ibumba navayo nkajya kuzana insibo noneho narangiza nkarikata ubwo ryamara kunoga nkaribumba namara kur- namara kuzuza inkono ubwo nkazitereka zikuma ku wa gatanu tukikorera tukajya kuzigurisha mu baturage gutyo nuko kugira ngo tubone icyo kurya cyangwa se n'isoko ryaba ryaremye tukazijyanayo mukayiranga yambwiye ko abumba inkono zigera kuri esheshatu buri cyumweru kandi inkono imwe igura amafaranga menshi igura ageze kuri magana atatu nayo igura make ikagura ijana na mirongo itanu mu cyumweru avuga ko ashobora kwinjiza amafaranga atarenze ibihumbi bibiri bisobanuye ko akorera amafaranga ibihumbi umunani buri kwezi nubwo yahisemo gusubira muri uwo murimo mukayiranga avuga ko ababazwa cyane n'uko yize akaba yarasubiye kubumba kuri we ngo ntashaka n'uwamwibutsa ko yageze mu ishuri ntago njya nkunda kuyireba kubera yuko birambabaza cyane nkibaza igihe nataye nkibaza ibyo napfushije byose amafaranga nataye nkumva hari n'uwayampa aricyo cyangirira umumaro kurenza uko nayataye mu ishuri aho wayibitse ntujya ushaka kuyireba ntago njya magera kubera ko birambabaza cyane naho ubundi iyo ntekereje ko mfite diporome simba nshaka kuyireba sinshaka no kumenya ahantu iri kuva naradepoje nkakora ibishoboka byose ibyo nasabwaga nk'ibyo umuntu ukeneye akazi yakora akoresheje diporome narabigerageje biranga kugeza kuri uyu munota rero numva no kwitwa ngo narize numva nacyari ikindi kibazo kuba ndi mu- mu kazi kadashinga ntikabyine ni ikintu kimbabaza cyane nkabura icyo nkora icyongereza ndakivuga igifaransa ndakivuga igiswahire ndakivuga na kompiyuta nzi kuyikoresha ku buryo buhagije ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe y'aho nakoresha ibyo bintu nakwirirwana n'abantu babumba se niwe wajya kubwira icyongereza ushobora kumara n'icyumweru utaranacyumva mu matwi yawe nta nubwo mba nshaka kucyumva rwose iyo ntekereje ko nkizi nabuze aho nkikoresha ni ibintu bimbabaza cyane nubwo mukayiranga aterwa intimba no kuba yarasubiye mu murimo wo kubumba yari azi ko yasezereye aka gahinda gasangiye n'abavandimwe be bari biteze ko narangiza amashuri azaba akize umwuga bita ko ari mubi twaravugaga tuti wenda imana nitubabarira akiga agatsinda azagira icyo yigezaho natwe atwibuke turebe ko hari icyo imana yaduhindurira wenda tureke kubumba turebe ibindi twakora uwo niringiye aricaye yicaye iruhande rwanjye turafatanya kubumba biratubabaza cyane ubona umuntu arageza kwiga akagaruka mu ibumba kandi abandi barangije kwiga bariruka mu mamodoka mu mapikipiki buri wese ugasanga biratubabaje cyane kugeza ubu aba banyarwanda bakomeje kuvuga ko ibibazo bibugarije bikeneye ubuvugizi bwihariye ishyirahamwe ryabo koporwa risobanura ko kugeza ubu usanga benshi mu basigajwe inyuma n'amateka badafite inzu zo kubamo badafite amasambu bagatungwa no guhora baca inshuro kuko umwuga w'ububumbyi utakijyanye n'igihe mu ibarura ryakozwe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri byagaragazaga ko abasigajwe inyuma n'amateka bagera ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kaboyi arakenuye inkuru yiwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com tukiri muri ico gihugu c'u Rwanda ibicije muri ambasade yayo iri Kigali mu Rwanda Amerika yaraye ihaye imfashanyo igihugu c'u Rwanda ingana n'ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika ni nk'amanyarwanda hafi amamiliyoni mirongo icenda iyi mfashanyo izokoreshwa mu bikorwa vyo kubungabunga ibimenyetso vya jenoside ku rwibutso rwa Nyamata ubwo rwibutso ruri neza na neza mu Bugesera Bugesera n'izindi nzibutso ariko zizoshikirwa ibindi bisobanuro murabigezwaho na mumenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa
So the plan is continue to to clean the whole ta- the, the whole te- textile inside the church by doing The ones that are on the bench.
yeah, yeah, umwe mu bakozi bashinzwe imirimo yo kubungabunga ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi ku rwibutso rwa jenoside rwa nyamata mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda arasobanurira bwana peter vrumani ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda uko bikorwa ni imirimo igamije kubungabunga ibimenyetso by'inzirakarengane za jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane aha i nyamata aha bakoresheje imashini zabugenewe n'imiti bafata imyenda bakayikorera isuku bakuramo imikungugu kugira ngo itangirika ibi babisobanuriye ambasaderi w'amerika mu rwanda nyuma yo kumutambagiza urwibutso rwa jenoside rwa nyamata rwari urusengero rukaza guhinduka urwibutso rwa jenoside kubera baruhungiyemo bazi ko bagombaga kuharokokera muri jenoside byabaye ikinyuranyo nyuma yo gusura uru rwibutso no gusobanurirwa amateka yarwo bwana vrumani yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika ibinyujije muri ambasade yayo i kigali mu rwanda yongeye gutera inkunga ingana n'ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga hafi miliyoni mirongo cyenda z'amafaranga y'u rwanda azagenda ku bikorwa byo gukomeza kubungabunga ibi bimenyetso ambasaderi w'amerika mu rwanda arasanga ari igikorwa kizatuma ibimenyetso kuri jenoside bitibagirana kandi bigatuma ntawe ushobora guhakana ko jenoside yabayeho To visit Niamata is to be forever gusura nyamata ni ugushyigikira impinduka ubu ni ubunararibonye tugomba guhamiriza abandi uko byaba bigoye kose ku bana bacu ku miryango yacu ku bashyitsi nkanjye ubwanjye umaze igihe gito mu rwanda bagomba kumenya ko hari ibimenyetso bya jenoside bitagomba kwibagirana kandi ko umurimo wo kwiyubaka mu mahoro n'ubwiyunge ukomeje rero ibimenyetso kuri ibi nyamata ni byinshi kandi bigomba kubungwabungwa kugira ngo hatagira ushobora kuzahakana ko bitabayeho ni muri urwo rwego rero twishimiye gutanga inkunga ku cyiciro cya kabiri mu kubungabunga ibimenyetso bizakorwa n'inzobere za hano z'abanyarwanda bazashobora kubungabunga imyenda y'inzirakarengane bizafasha urungano rw'ejo hazaza of the victims for future generations.
ibikorwa nk'ibi byo kubungabunga ibimenyetso kuri jenoside by'umwihariko kuri uru rwibutso rwa nyamata u rwanda rubifashwamo n'inzobere zo muri kaminuza ya pennsylvania yo muri leta zunze ubumwe za amerika aho zifasha cyane mu mahugurwa ku banyarwanda mu kubungabunga ibi bimenyetso ambasaderi vurumana akavuga ko ubu bufatanye na kaminuza ya pennsylvania buzatuma abanyarwanda barushaho kunguka ubumenyi buzabafasha no kubungabunga izindi nzibutso We think that the skills that Rwandans will learn ati dutekereza ko ubumenyi abanyarwanda bakura kuri bagenzi babo muri kaminuza ya pennsylvania buzatuma bagira ubwo bumenyi mu kubungabunga ibimenyetso bakazabukoresha no ku zindi nzibutso hirya no hino mu gihugu throughout the country.
bwana jean damascene bizimana umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu mpine nawe arashimiye inkunga akavuga ko bizatuma barushaho gukomeza kubungabunga amateka kuri jenoside ku banyarwanda n'abanyamahanga cyane ariko ku bakiri bato ndetse n'abazavuka nyuma kuko bazarushaho gusobanukirwa amateka ya jenoside iki gikorwa kidufasha kubungabunga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ku banyarwanda ariko no ku banyamahanga turifuza kandi ko urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside n'abari bato muri jenoside nabo bamenya amateka imyaka myinshi iyi nkunga rero izadufasha kongera amahugurwa ahantu hose ha- mu gihugu ariko binadufashe no gufasha uturere nabo kugira ubumenyi mu kubungabunga inzibutso izadufasha kandi no kongera ibikoresho no kugura ibindi bishyanewe inadufashe gukomeza kuzana impuguke za eh, Pennsylvania University baza kwigisha abantu bacu iyi nkunga y'ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika ije mu cyiciro cya kabiri ku cyiciro cya mbere inkunga ya leta zunze ubumwe za amerika mu kubungabunga urwibutso rwa nyamata n'ahandi yari ibihumbi mirongo inani na birindwi by'amadolari ni ukuvuga abarirwa muri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside iravuga ko mu nkunga y'icyiciro cya mbere mu byo bakoze harimo no gutanga amahugurwa ku bakozi bayo cumi n'umwe mu bikorwa byo kubungabunga ibimenyetso ku nzibutso iravuga kandi ko yanahuguye abandi basaga ijana na makumyabiri hirya no hino mu gihugu kandi ko intego ari ugukomeza kubungabunga ibimenyetso kuri jenoside ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
nuko rero nshuti bakunze b'ijwi rya amerika tubanze twisigure kuri mwebwe mwari mumenyereye ko iminsi yose nk'ano mango tubashikiriza ibiri kubera n'urwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi uno munsi ntitwashoboye kuronka iyo nkuru y'ibiri kubera n'urwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi ariko kuwa kane tukabizeza yuko tuzoyibacukumburira turasozera mu kanya inkuru nari nayibemereye nk'itangura niyerekeye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda zibarizwa mu ishamwe ry'aborozi zaraye zishikirijwe imfashanyo y'ibikoresho by'uburovyi bigizwe n'amato cumi abavuganye n'ijwi rya amerika baronkeje iyo mfashanyo barashima ko izobafasha ibitari bike nk'uko muvyumva mu nkuru irambuye ya mugenzi wacu muri congo vedaste ngabo ishiramwe rya dra ribinyuje mu buyobozi bwa gurupe mabarara noro ndetse n'ubuyobozi bw'inkambi batanzwe ibikoresho by'uburobyi bigizwe n'inshundura amagera ndetse n'amato cumi ku mpunzi z'abarundi mirongo ibiri n'abaturage b'abakongomani icumi batuye mu rusenda mu rwego rwo gufasha izi mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye kwiteza imbere binyuze mu kwihangira imirimo ishiramwe rya dra ryatangije muri iyi nkambi n'ibizi faustin umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda aragaruka ku mikoreshereze y'aya mato yahawe izi mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye muri aya magambo ayo mato cumi tuyahaye umugwi w'abantu mirongo itatu ni kuvuga ko mu bwato bumwe bumwe bwose butegereza kujyamo abantu batatu abatatu ni umukongomani umwe hamwe n'abarundi babiri ubwo bwato barafise abandi babenefisiyeri bategerezwa kuzoza barakurako utubogana nabo duke duke n'udufaranga duke duke two gushyira mu ishyirahamwe mu gihe bazoba barose ni kuvuga buri bwato bumwe bumwe buba bufiswe n'abantu mirongo ibiri na babiri harimo abazokwanika imboga zizoba zabonetse harimo abazoba baza bashyiramo umunyu mwazirya mboga zabonetse nk'isangaraka n'inonzi hariho n'abandi bazoba barisharije no kudandaza zijya mboga zizoba zabonetse izi mpunzi zo muri inkambi zahawe ibikoresho by'uburobyi aho zari ku kiyaga cya tanganyika zivuga yuko ibintu byatangiye kuba byiza kuko ayo mato zahawe agiye kuzifasha kwikemurira bimwe mu bibazo zagendaga zihura nabyo muri iyi nkambi yo mu rusenda kuri ibi bikoresho baduhaye twebwe turashimye asere kuba yiyumviye kuduha bino bikoresho kumbure bituma natwe tubwira ingoga dukore twiva inyuma kugira ngo agire natwe utwo twisayidiye ejo hazoza kuko babiduhaye turi kumwe na bene wacu b'ababembe ubona ari iki bizakumarira wowe je nka je biramfitiye akamaro kanini cyane hari icyo bizonyungura mu buzima nk'uko nari nsanzwe nkorera ku itanganyika nanze nzohora nkora nk'abandi kugira ngo ndabi icyo byomfasha n'abana banze dutegure ejo hazoza heza nk'icyo bizonyungura mu buzima hari icyo nahora nkenera nk'utudagara nakenera hari n'agasabune aho kateba kuboneka kunyu maze nka dusha n'akaronka bitiriwe biragorana turenda za kure cyane jewe icyo mbona kagiye kumarira kagiye kumfasha sinaronka imboga njya iyo nabuze nani imboga ngura kubera nta mahera naba narose ngiye kuza ndaronka imboga njya ngiye kuroba mwajyaga ibiki mu nkambi ariko kuri ubu mu nkambi twajya ibiharage n'umuceri isombe tukagenda kuziba ababembe amashamba nayo ntayo dufise ababembe bariko baratwaka amahera tubakotera amashamba ariko kuri ubu ngubu uburobyi kuri ibi by'uburobyi ndabishimye tugiye kuza turaronka utudagara ngiye mu mazi nzoha nanjye umugenzi wanjye nawe ataroba ese niko abagore bacuruza indagara bavuye mu nkambi yo mu rusenda biteze kuri aya mato aho twabasanze ku kiyaga cya tanganyika baje kurangura indagara nabo bagize icyo badutangariza aya mato baduhaye afite akamaro igihe woza atamutaye ufite ukakivuga aya mato nayo muhira abaye mumereze imboga ndandaze hanyuma ndabareze umutayi wanyu bakaca bakuhereza imboga ukadandaza ukabaca wohereza ibyo mutahe wawe nawe ukaronga inyungu n'abana bakarya n'indi miryango ukarongera ko bakarya tuzorangura za mboga bada- hanyuma natwe kugira ngo turonke kw'igihumbi Mm.
Eh, kandi bizodufasha cyane mu gihe kuko turabona amato y'iwacu yabarefije ariko araroba Mm.
natwe kugira ngo turonke umuzigo Mm.
kugira ngo natwe turonke ubupfu bw'abana bajya ku ruhande rw'umuyobozi ushinzwe uburobyi muri segiteri ya tanganyika bwana ecyomba biyobe felix avuga yuko aya mato batanze azagira uruhare runini mu kuzamura umusaruro w'amafi n'indagara ndetse no guhuza abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi binyuze mu murimo w'uburobyi mwamenya yuko hari ibindi bipe bibiri bikoreshwa za moteri biteganyijwe guhabwa izi mpunzi zo mu rusenda ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ariko ibi bipe bikaba bigitegereje bimwe mu bikoresho byatuma byatangira gukoreshwa umurimo w'uburobyi bedasite ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabara Keno no kuri uyu duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara ca bashikiriye uno musi ku bwa Macbile ya Bero yarafatikanije na Engineer Joe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nari kuri micro nifatikanye rero nabo twari kumwe muhinga bw'ivyuma twempi mu kwipfuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzongere ejo nkaho twahereye